iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigikoshikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni kuwa kane itariki zibiri y'ukwezi kwa gatanu umwaka wa bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federika nkunikije atwokebura urwego rw'igipolisi cy'igihugu yuko rutokoreshwa n'abategetsi bamwe bamwe mu kubasuka mu matasi y'akazi mu ntumbero yo kuburabuza abaserukira abakozi uyu ni tarisise gahungu aserukira ihuriro ry'amasendika y'abakozi mu burundi inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye ijambo ryo guhimbaza umunsi mukuru w'abakozi ku isi inkuru yerekeye ikiganiro ku kwibuka imyaka mirongo ibiri n'itanu irangiye habaye jenoside y'abatutsi mu rwanda catunganijwe n'umurwi w'abashingamategeko muri leta zunze ubumwe za amerika bakurikirane hafi agateka kazina muntu hamwe n'ikiganiro umuhinga mu vyerekeye amategeko yahaye ijwi ry'amerika ku bijanye n'imanza zashikirijwe n'amashirahamwe yo mu burundi muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloyiza bigirimana muramutse neza aloyiza muramutse frederic ndamutse n'abaduteze amatwi turahera kuyavugwa muri afurika ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ryongeye abategetsi ba gisirikare muri sudani y'indi minsi mirongo itandatu kuba baramaze guha ubutegetsi abasivile bitabaye uko icyo gihugu gikurwe muri uyu muryango ibyo bishyikirijwe inyuma y'aho ikiringo cya mbere ubumwe bwa afurika bwari bwarahaye sudani kitubahirijwe mu rwandiko rwasohowe ku munsi wa kabiri ako kanama kajejwe amahoro n'umutekano muri uwo muryango kavuze ko kababajwe n'uko abasirikare batakinjuye ku butegetsi kandi ko batabushikirije abasivile mu kiringo bari bahawe ubumwe bwa afurika bwari bwaragabishije gukura sudani muri uwo muryango inyuma y'itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Omar al-Bashir n'abasirikare abasirikare bahabwa iminsi cumi n'itanu kuzoba bahaye ubutegetsi abasivile iyo minsi nayo yarangiye ejo ku munsi wa gatatu impande zibiri zihanganye muri ico gihugu zisa nuko zitarumvikana ku bazoziserukira mu kanama kazoba kararongoye igihugu ivy'imfata kibanza kakazosubirira akanama kihaye ubutegetsi inyuma yo gukura Bashire ku itariki cumi na rimwe z'ukwezi kwa kane kurangiye umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu mike pompeo avuga ko amerika yiteguye gukoresha inzira ya gisirikare kugira isubize mu buryo imigumuko iri muri venezuela pompeo yagize ati inzira ya gisirikare irashoboka nimba ariyo ikenewe nico leta zunze ubumwe za amerika zizokora pompeo ariko yongeye avuga ko amerika yoshimishwa n'uko abategetsi bahererekanye ubutegetsi mu mahoro aho nicolas maduro ngo yoha yuan guaido ubutegetsi atamaraso arinze guseseka uwo mushikiranganji avuga ko amerika ishobora kurungika abasirikare muri venezuela guhangana n'uburusiya busanzwe buri somambike na perezida maduro uburusiya bwashikirije ko umushikiranganji wabwo ajejwe imigenderanire sergei lavrov yagabishije pompeo kuri telefone ko amerika yobandanya isomborotsa venezuela vyoshobora kugira ingaruka mbi nyinshi kuri amerika kandi umushikiranganji wa amerika ajejwe ubutungane william bare yararengutse imbere ya kongere ya amerika ejo ku munsi wa gatatu kwisigura ku kuntu yavyifashemwo igihe yahabwa ivyavuye mu matohoza yakozwe n'umushingwamanza adasanzwe robert mula ku ruhare uburusiya bwakoze mu guhungabanya amatora yo muri bibiri na cumi na gatandatu umushikiranganji bar avuga ko ingingo yafashe yo gutanga incamake y'iyo raporo aribyo yahisemwo kandi ataratumbereye gutangaza ibinyuranye n'ivyatohojwe na Robert Muller abademokrate bagiriza umushikiranganji bare kuba yaratesheje agaciro ivyatohojwe kuri perezida Donald Trump ko yoba yararemereye ubutungane uwo mushikiranganji akagirizwa rero kuba yashatse kumukingira ikibaba byinshi ku bibazo yabajijwe byari byerekeye urwandiko Robert Mura yandikiwe umushikiranganji mu kwezi kwa gatatu itariki mirongo ibiri n'indwi ruvuga ko icegeranyo catanzwe kitari gihuye n'ivyatohojwe na Robert Mura mu gihe leta z'ubumwe za amerika hamwe n'abatalibani batanguye ibindi biganiro by'amahoro mu twigoro two gushyira gushyika ku mahoro umwe mu bategetsi b'igisirikare cya amerika yashigirije ko atanga ingo yafashwe yo kuba abasirikare mvamakungu barongowe na amerika bova muri afghanistan general kenneth mackenzie arongoye igisirikare cya amerika kiri ku rugamba ku isi yashikirije ko ejo kuwa gatatu ko yibaza ko bazoguma muri afghanistan igihe cyose kizoba gikenewe gushika bigaragaye ko igikorwa bakirangije kandi babonye ko atabitero by'iterabwoba bizova ku butaka bwa afghanistan bigana muri amerika makenzi avuga ko afise icyizere ko ibiganiro by'amahoro hagati ya amerika n'abatalibani byongeye gutangura byongeye gutangura ejo kuwa gatatu idoha muri katare bizotanga umwimbu mwiza muri afurika kandi raporo nshasha y'ishyirahamwe mpuzamakungu ivuga ko abajejwe umutekano mu gihugu cya sudani yo mu mpanuko ari bo bashobora kuba baragandaguye abantu babiri bazimiriye mu gihugu cya kenya mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bari bazwi ko bahora bahora banegura iyo leta leta ya sudani yo mu mpanuko gushika ubu irahakana ko ataruhara ifise mu ibura ry'umushingwamanza yaharanira agateka ka zina muntu dong samuel luwake hamwe na agrey idri ahurikiye mu mugambwe sudan peoples liberation movement utavuga rumwe n'ubutegetsi yamara umugwi w'abahinga bishyira mu mpuzamakunguni bakoze ayo matohoza mu gihugu cya sudani y'ubumanuko bavuga ko bafise ivyemezo bikomeye ko leta ya sudani ariyo yakoze ubwo bwicanyi
urakoze aloyize ku makuru uheje kudushikiriza inzego z'ubutegetsi mu karere ka nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda zirizeza abatemberera inyungwe n'abagendera ako karere muri rusange ko umutekano ari wose ivyo ubuyobozi bubitangaje inyuma y'ingwano hagati y'igisirikare cy'u rwanda n'abarwanya ubutegetsi bo mu rwi FLN muri iryo shamba yanatumye bimwe mu bihugu by'abanyamahanga biburira abanyagihugu bavyo kutagendera muri ivyo bice n'inkuru tugezwaho n'umumenyesha bakuru w'ijwi ry'amerika temisocle mutijima ikintu cyemewe kuva muri pariki ni ifoto uri buvaneyo kuko muri pariki ubundi habamo ibyemewe gukorwa n'ibitemewe gukorwa sibyo mu kinyarwanda noneho ni ukuvuga ngo mu bintu bibujijwe gukorwa hano mu ishyamba umwe mu bashinzwe gutembereza ba mukerarugendo aha muri pariki y'igihugu ya nyungwe arasobanurira abayobozi n'abakozi b'akarere ka nyamasheke babarirwa hafi mu ijana bimwe mu by'abasura iyo pariki bagomba kwitwararika ku rundi ruhande uzengurukije amaso ahagukikije ku muhanda cyangwa ubutare aha muri nyungwe haragaragara abasirikare bafite intwaro ku muhanda ndetse iyo ushishoje hafi yawo ubona ko hari ahari inkambi za gisirikare zitari zisanzweho mbere y'iyo mirwano bivuga ko yahashyamiranyirije ingabo z'igihugu n'iz'umutwe wa FLN uyu wari umunsi mpuzamahanga wahariwe umurimo inzego z'ubutegetsi muri aka karere ka nyamasheke zikaba zahisemo ko yaba bwo ndetse n'abakozi bose b'ako karere bawizihiriza aha muri nyungwe ku muyobozi w'aka karere bwana kamari eme fabiye ibyo biri mu rwego rwo gusura bimwe mu byiza nyaburanga ariko kandi hakabamo n'ubutumwa nyamukuru bwo kumara impungenge ku baba bazifite ko hari ibibazo by'umutekano muke bihari umutekano ni mwiza namwe twajyanye mwabonye ko ni amahoro arasesuye ni nyabagendwa twahishimiye twaguwe neza nta mpungenge n'imwe nta n'ikibazo na kimwe gihari twababwira ngo muri pariki ya nyungwe mu karere ka nyamasheke mu rwanda ni nyabagendwa kubera ko natwe turi abantu kandi tuva amaraso turahari turahaba nta kibazo na kimwe gihari twababwira ngo nibaze ikaze u rwanda ruragendwa iyo ni nayo ntero yari mu bakozi ba nyamasheke bizihirije umunsi w'abakozi aha mu ishyamba rya nyungwe ibyo rero bivugwa ngira ngo wenda uwaba atari hano yagira ngo ni ibindi ariko twe tuhegereye tuzi neza ko nta kibazo gihari ari nayo mpamvu nyine kuri uyu munsi mukuru w'abakozi twahisemo kuza kuba ariho dukorera ibirori byacu akaba ari ahantu hatekanye nta kibazo kuko n'imodoka zose zirabasha kugenda mu ishyamba rya Nyungwe rero umuntu wabuza abaturage kugenda mu ishyamba rya Nyungwe icyo mbona ntabwo byaba ari byo kuko yagakwiye kubareka bakagenda kuko umutekano njye nabonye wuzuye nta kibazo impungenge ku mutekano w'abasuriye ishyamba rya Nyungwe waturutse ku mirwano yashyamiranyirije ingabo z'u Rwanda n'abarwanyi ba FLN uwo mutwe w'inyeshyamba ukaba waranigambye kenshi ko ari ugenzura iryo shyamba n'inkengero zaryo kuri bamwe mu bakozi harimo abatubwiye ko ibyavuzwe byari byabateye ubwoba kurinda n'uyu munsi bageraga aha muri nyungwe ubwoba ntabwo bwabura ariko nk'abantu muba muri kumwe uramubwira se ko mbonye uriya umusirikare mwamutandukanye mute na wa wundi nawe narumvise akakusobanurira ukabyumva mwinjiyemo mbona ndi kumwe na ekipe ngari kameme ntabwo nagize ubwoba nabitekerejeho nza ariko nsana mbonye ndi kumwe n'abandi nta kibazo nanjye nta nubwo ndimo kwemera nuko n'ibyavuzwe byari ukuri kuko njye nabonye ari amahoro ndumva buri muntu yahagenda uko abyumva aka karere ka nyamasheke kari mu dufite igice kinini cy'ishyamba rya nyungwe kuko mu mirenge cumi n'itanu ikagize umunani muri yo ikora kuri iryo shyamba by'umwihariko muri ako karere ni naho havuzwe kuba harambukiye abarwanyi bagera hafi mu ijana mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka banyuze mu kiyaga cya kivu barengera mu ishyamba rya nyungwe rikora ku murenge wa karambi aho baje gusakiranira n'ingabo z'u rwanda mu kiganiro yahaye itangazamakuru kuri wa kabiri bwana richard sezibera minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda yavuze ko majoro sankara wavugiraga frn yashyikirijwe leta y'u rwanda abandi bagenzi be bafatanyaga mu kugaba ibitero bo basize ubuzima aho muri nyungwe temistokere mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda ku munsi mukuru w'abakozi mu burundi umukuru w'igihugu pierre nkurunziza yarashikije abarundi ijambo ari mu ntara ya rumonge aho yatanze udushimwe ku bantu bakoze neza barimo umuntu yorora imbeba kijambere imbeba yavuze ko abantu bavuga ko zivuga amajambo menshi mu nzu nk'ijwi ry'amerika iyi nkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika ibifashijwemo n'abanywanyi bayo tuzishikirizwa na pierre clavere niyo nkuru ari i kigali mu rwanda nk'uko yamabikora ku munsi mukuru w'abakozi umukuru w'igihugu yatanze ubushimwe ku bakoze neza gusumba abandi perezida petero nkurunziza mu bo yahaye ubushimwe harimo yohani gatabazi umurimyi wo muri komine bwambarangwe mu ntara ya kirundo perezida petero nkurunziza yemeje ko uwo murimyi ariko ateza imbere ibitegwa kama arivyo inumbu ibisunzu indugu amatugu amateke y'ikirundi insogo akaba agwiza n'imbuto zirobanuye ubwo burimyi abukorera ku itongo ryiwe ry'amahegitari mirongo itandatu n'atanu
imbuto nziza za kijambere z'ibiharage hamwe n'ibijumbu hamwe n'ibitoki hamwe n'imboga hanyuma kandi akabisa ubworozi budasanzwe bw'inka impene ingurube intama udukwavu imbata inkoko hamwe n'inuma za kijambere yamara uwo mwanya wo gutanga agashimwe ku barimyi borozi wavuye uhindukamwo wo kuvuga ku bitangazamakuru bimwe bimwe ibyo byatangaje benshi kuko iradiyo ijwi ry'amerika yadomye ku rutoke leta y'u burundi yaheruka kuyihagarika ubu ikaba itakivugira ku mirongo ya fm mu burundi n'abamenyeshamakuru bayo bakaba barabujijwe kurondera no gutanga amakuru ku butaka bw'uburundi ku buryo bweruye perezida w'uburundi peter nkurunziza yumvikanishije uko yumva bamwe basigura ijwi rya amerika afatiye ku bikorwa by'umurimyi mworozi yarahejeje guha agashimwe aratunze n'intunze n'imbeba imbeba za kijambere bamwe bazita isihiri abandi bakaziyita ngo ni ijwi rya amerika ijwi rya amerika ko zivuga amajambo menshi cyane mu nzu nawe nyine tumuha urupapuro rw'iteka nka leta y'uburundi mu kumushyigikira mu kumushimira ko yakoze ariko arakora ibikorwa by'iteka ryo guteza imbere igihugu cyacu Burundi hamwe kandi n'akabasha kumushyigikira ku miliyoni w'amafaranga marundi
umukuru w'igihugu yatanze n'ubushimwe ku ntara zitatu zabaye za mbere mu bikorwa byo kwiteza imbere yahaye kandi amakomine atanu az'ubwa mbere n'umugwi nserukiragihugu w'u Burundi mu mupira w'amaguru intamba mu rugamba kuko waronse uburenganzira bwo kuja mu nkino za nyuma z'igikombe c'imigwi nserukirabihugu kizobera mu misiri mu kwezi kwa gatandatu kuza muri ivyo birori vyo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe abakozi n'akazi uwuserukira urunani rw'amasezerano amasendika y'abakozi mu burundi yaneguye agatotezo gakorerwa bamwe mu baserukira abakozi tarisisi gahungu atanga akarorero ku bakuru b'amasendika bafungwa ataco bazira ikindi uyaserukira abakozi yaneguye n'abakoresha banka ko abakozi bashinga amasendika gahungu avuga ko ariho nyangwa ry'amategeko agenga akazi mu burundi n'abaserukira amasendika bafungwa atabyagirije ariko aho twonegura ifungwa n'itoteza ry'utwara sendika y'abatagisi y'ivero mwababonye ngaha badisiye ari benshi abaserukira abandi kuri opitayo rwakarete abaserukira abandi muri sobujeya eka mbere n'abaserukira sendika y'abari musitepu muri komini juru atwokebura urwego rw'igipolisi cy'igihugu yuko rutokoreshwa n'abategetsi bamwe bamwe mu kubasuka mu matasi y'akazi mu ntumbero yo kuburabuza abaserukira abakozi twagomba twibutse abarongozi bo mu ntwaro yo hagati mu gihugu ko nabo nyine batarekuye kwisuka mu by'amasendika ko mu mashami y'abikorera utwabo usangwa abakozi baturubikwa atashamira bakirukanwa kubera basabye uburenganzira bwabo eka mbere haracariho abakoresha bakirahira bakarenga ko atasendika n'imwe bashaka mu barongoye umukuru w'igihugu yasabye abaserukira abakozi kurindira yihanganye ku bibazo yashikirije kuko bitorerwa umuti buke buke uwo munsi mukuru wahariwe abakozi wahimbarijwe ku rwego rw'igihugu mu ntara ya rumonge mu bumanuko bw'igihugu bamwe mu bagize umurwi ujejwe hagati y'akaziranmuntu muri sena ya amerika ejo barakoze umuhango wo kwibuka imyaka mirongo irindwi n'itanu iheze habaye jenoside y'abatutsi mu rwanda mu majambo yahavugiwe bibanze cyane ku birabana no kubika amateka ibyabaye no gukumira jenoside mugenzi wacu jeffrey mutagoma yarakurikiranye umuhango wabereye hano i washington dc ku cyicaro cya kongere y'amerika uretse abagize itsinda ry'uburenganzira bwa muntu muri sena y'amerika ni umuhango witabiriwe n'abahagarariye leta y'u rwanda impuguke ku byerekeye jenoside zirimo abarimu ba kaminuza abashakashatsi ndetse n'abayirokotse ingingo abafashe ijambo bibanzeho cyane nijyanye n'ikibazo cyo guhakana jenoside bivugwa kuba gikomeje kwiyongera nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu ibaye imakire iribagiza ni umwe mu bayirokotse watanze ubuhamya uko yarokotse n'inzira y'ubuzima bwe kuva icyo gihe kugeza ubu ndibuka umwe wari papa w'umwana twiganaga muri segonderi yagiye kuri radiyo aravuga ati ntimwibagirwe n'impinja ntimwibagirwe n'abasaza n'abakecuru kubera ko turi kugira ngo tubaneho dukukumbe iyo wumva rero umuntu avuga ati ntabwo mwaciye mu ibyo ngibyo ni ukuri wumva ari umuntu agufashe nko mu ijosi akwishe bwa kabiri uvuga uti birashoboka se yuko umuntu yavuga atya ijambo rya johnston businge minisitiri w'ubutabera mu rwanda wari intumwa leta muri uwo muhango ryibanze ku ngingo eshatu zikubiyemo kwibuka kubaka ubumwe no kwiyubaka yashimye leta zunze ubumwe za amerika by'umwihariko n'amahanga muri rusange bikomeje gufasha ubutabera bw'u rwanda gufata no gukurikirana abakoze jenoside ariko yavuze ko hari abatari bafatwa n'abakomeje kuyihakana asaba ko bakurikiranwa bakabibazwa ibitekerezo byabibye imbuto yaje kuvamo jenoside byari ibitekerezo byayibwaga n'abantu icyo gihe mu rwanda bari bafite ingufu nyinshi bafite ubutegetsi bafite itangazamakuru bafite ubushobozi bwinshi bwo gukwirakwiza iyo ngengabitekerezo ubu ngubu ntabuhari ariko hirya no hino ku isi bagenda biyegeranya kandi icyo gitekerezo nubwo cyaba kikiri kimwe imbuto buriya ntabwo ijya iba imwe iriyongera igikwiye gukorwa rero n'amahanga yose ni ugukomeza gushakisha gukomeza kumenya neza ihakana rya jenoside ririmo rirakorwa rite rigeze rirakoreshwa ubuhe buryo niba ari itangazamakuru niba ari ukwandika ibitabo niba ari imivugo y'ubundi bwoko niba ari ukwitwikira politiki zindi zitandukanye abantu bakamenya kubitandukanya ushaka gukora politiki agakora politiki ariko ubikoreramo ivangura n'amacakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside ntabone ahamenera senateri christopher kunz wa leta ya delaware we yavuze ko muri amerika ubwaho hagaragara ibisigisi by'amateka mabi y'ivangura rishingiye ku ruhu yaranze iki gihugu yanagize icyo avuga ku magambo minisitiri businge yavuze yo gukurikirana abakekwaho jenoside Um, I do uh, know that uh, the Rwandan government is uh, legitimately concerned about genocidaire.
ndazi ko leta y'u rwanda itewe impungenge ku buryo bwumvikana n'ikibazo cy'abakoziho nyabwoko babandanya guhunga ubutungane icyo ni ikibazo nzobandanya kuvugira haba ku bashinzwe ubutungane canke imigenderanire n'amakungu muri leta z'ubumwe za amerika twari dukwiye gukorana na leta y'u rwanda gukurikirana ibimenyetso byotuma dufata abakekwa kuba barakoziho nyabwoko baba bari mu muhari fdrr mu karere ka afurika cyangwa inaha muri leta z'ubumwe za amerika
Kouns yavuze ko mu kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda isi ifite amasomo y'ingenzi igomba kwigiramo ayo ngo ni uko isi itarabasha kumenya ibimenyetso bya jenoside hakiri kare kuyikumira cyangwa se uburyo bwo gukira ibikomere aho yabaye jeffrey mutagoma ijwi ry'amerika i washington dc iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu gihe ihuriro ry'abashinwamanza baserukira bahuye n'amabi mu burundi kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu bamaze kujana amadosiye arenga igihumbi n'amajana atandatu muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi bamwe mu bahinga bize ibijanye n'amategeko bavuga ko iyo sentare atariyo yari ikwiye kwiturwa umwe muri bo ni dr adone blaise kwasi mu kiganiro ahaye ijwi ry'amerika asigura ko cpi itigenga agahanura abarundi kwicara hamwe bakishingira sentare yoburanisha abagirizwa amabi mu gihugu cabo iyi nkuru ijwi ry'amerika tugiye kwishikirizwa na eloge wirikaneza umuhinga mu bijanye n'amategeko mpuzamakungu akaba n'umwigisha muri za kaminuza ku migabane itandukanye y'isi adoma beleze kwasi asigura ko inyifato ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi imaramaje ku giti ciwe nk'umunyafurika naho yemeza ko yumva asa n'uwahemukiwe kubona iyo sentare ishingwa ariko ntiyakora ivyo abanyamategeko bari barayishingiye yahaye ikiganiro cihariye ijwi rya amerika avec l'avènement de la coupe internationale on s'était dit que on va avoir une cour qui sera là pour tout le monde mais umuzi wa cpi wari watwijeje ko turonse sentare itunganiriza bose ariko twaratunguwe cyane kubona uko iyo sentare yubatse ubu kuko politike niyo yinjira yizizira nakumiza kandi nta na kimwe kigenda uko twari tubyiteze turafite uburorero raba ibyabaye kuri perezida bagbo mu bijyanye n'amategeko nasanze hama harimwo ibintu no kwita kurya no kunywa ni ukuvuga ko iminsi yose ushobora kuronka ingingo waba ushaka guhana canke kweza umuntu nico gituma naciwe intege n'urugamba rw'iyo sentare uko yubatse ubu
actuel.
ariko metre janvier bigirimana ari mu bashingwamanza baserukira muri cpi abakorewe amabi mu burundi asanga ikibazo kitaraho iyo sentare kuva ishigwaho intumbere yayo byarabonetse ko itagiye yoroha kuja mu ngiro kubera kenshi mwe n'ivyo vyaha bikomakomeye bikorwa n'abantu baba bafise ubutegetsi n'abantu baba bafise inguvu bigatuma kandi iyo sentare kubera idafise igipolisi gishobora gufata abantu baba bakoze ivyaha mu mihingo y'isi itandukanye bigatuma eh, iyo sentare itegerezwa kwikora ku gushaka ku gufashanya n'ibihugu abantu baba bakoze ivyo vyaha vyaha shanke bikekwa ko bakoze ivyaha baba barimwo kugira ngo bashobore guhagarikwa shanke barenguke imbere y'iyo sentare kuko birazwi yuko abantu bakoze muri ibyo vyaha bikomakomeye kenshi ntibashobora kurenguka ku bushake bwabo bigaca bituma iyo sentare idashobora gutunganiriza neza abantu baba bakorewe mwe n'ivyo vyaha ari naco bituma uno munsi usanga hariho abavuga yuko iyo sentare bumengo ntacyo imaze iyo sentare leta y'uburundi yayisokoyemwo mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi kubera amatohoza yuguruye ku vyaha vyoba vyarakozwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hadutse injyane za politike mu gihugu bwana kwasi asanga perezida nkurunziza na leta yiwe atahobanegura ce qui a sauvé le président du burundi c'est Gbagbo.
Icatabaye perezida w'Uburundi ni Gbagbo yahakuye icigwa kuko yatahuye ko atari mu mutima w'abanyaburaya batamwerekwa akabazi neza ko amakungu yivanze mu itunganywa ry'igihugu ciwe atankeka zisangira he niho rero akora ibishoboka vyose kugira yirinde amakungu kuko azi neza ko yokwisanga mu vyara vya CPI ni nk'uko yoba yishoye ndashika ingingo Uburundi bwafashe nifuza ko abarundi ubwabo bashiraho sentare yocira urubanza perezida wabo bwabo niba hari ibyo yagirizwa ifite ishingiro abarundi nibo bokwicara kugira ngo aburanishirizwe mu burundi atari kujanwa hariho hose hanze y'igihugu na cyane cyane mu bihugu by'i buraya kujanwa mu bazungu ntabyo nkeneye kumva dufate ko byagoranye cyane horonderwa ikindi gihugu cya afurika nk'uko byabaye kuri senabre ariko kibi cyo muri afurika atari icy'i buraya niba yocibwa urubanza aburanishwe mu burundi cyangwa ikindi gihugu cya afurika atari mu gihugu na kimwe mu bya rutura uko biri kose metre bigirimana asanga ata muntu n'umwe yokwijajara mu gihe yagirizwa ibyaha ikigaragara ni uko ubutungane mpuzamakungu ari ubutungane kenshi bugenda bwikwega ivyo navyo birumvikana yuko bitoreka gutera impungenge twovuga yuko eh, uno munsi abategetsi b'uburundi batosya bwose ariko ikibonekeza iyo sentare vyogora ingene bakora ko mu gihe bamwe bamwe mu bategetsi b'uburundi uhereye kuri petero nkurunziza bafashe ingendo yo kudava mu gihugu ahantu bashobora kuzofatirwa ni igihe bazoba batagifise ubutegetsi kuko mu kirundi baravuga ngo buraca bugacana ayandi naho batwara uwo mutsendefide canke uwundi mugambwe birashobora gushika ugasanga eh, abo bakoze ivyo vyaha bitandukanye haje abategetsi bashobora gufashanya n'iyo sentare bakeneye kurwanya kudahana ibintu birahinduka haraciye iminsi itari mike umuperezida wa sudani beshire hariho umutahe mpuzamakungu wasohotse wo kumufata ariko eh, yari umuntu akomeye cane yari umuntu ateye ubwoba nticabujijwe yuko uno munsi twagiye twumva yashitse mu gasho na cacane bakaba bamushize mu gasho yakunda gushiramwo abareka aratoteza sentare mpuzamakungu mpanavyaha cepeyirahe ihana ivyaha bikomakomeye nk'ivy'ihonyabwoko ivyaha vyo mu ntambara n'ibisinzikaza ubuzima bwa kiremwa muntu tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika ubu naho n'umwanya wo kubashikiriza amakuru ya siporo twateguriwe na mugenzi wacu fidele niyo ngabo urakoze frederic mu makuru yerekeye inkino tubafitiye turi kumwe na arcade habyarimana akurikiranira hafi ivyerekeye inkino akunda cyane umupira w'amaguru akaba ari montreal mu gihugu ca canada uh, tugira tuvuge ku nkino za kimwe ca kabiri cy'igikombe c'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'iburaya uh, zabaye ejo Uh, no ku munsi wa kabiri ku munsi wa kabiri umugwi Ajax ukaba watsinze Tottenham igitsindo ku busa urukino rugira kabiri rukazoba ku munsi wa gatatu w'indwiza ejo naho ku wa gatatu habaye urundi rukino hagati ya Barcelona na Liverpool Barcelona ikaba yatsinze Liverpool ibitsindo bitatu ku busa urukino rugira kabiri rwa kimwe cya kabiri rukazoba hagati y'iyo migwi ibiri ku munsi wa kabiri w'indwi iza witegereje akade izo nkino zimaze kuba ubibona gute murakoze fideli uko ndabibona ni uko inkino z'iki gice cya kabiri gishiri cya nyuma biraboneka neza yuko hahuye imigwi ikomeye hari imigwi itari yitezwe nk'umugwi wa ajax cyangwa umugwi wa tottenham ariko urabona yuko ari imigwi yose yerekanye inkino nziza duhereye nko ku rukino rwahuje tottenham hamwe na ajax d'amsterdam ni urukino rwatangaje abantu batari bake urabona yuko ajax yagiye gutsindira iwabo umugwi wa tottenham ibi kintu cyiza cyane tozokorohera kumbure ku rukino rwo gusubizaho ku munsi wa gatatu umugwi wa tottenham urukino rwabaye rwahuje umugwi wa liverpool hamwe na mugwi wa barcelona yari imigwi ibiri ikomeye cyane imigwi ubona yuko uh, koko ari yari mbere ni nayo migwi abantu bibaza ati uh, niyo yashobora no gutwara igikombe muri iyo ariko murabonye ko umugwi wa barcelona novuga ko uhejeje gushira igice c'ukuguru mu rukino rwa nyuma mu kwinjiza ibitsindo bitatu ibitsindo bitatu ku busa ni ikintu gikomeye cyane harababona ko umugwi wa barcelona kubera umenyeye kandi ukomeye cyane ufise inguvu nyinshi n'ishyaka ryinshi cyane abitegereza ko urabye inguvu mu migwi isigaye ushobora gutwara n'iki gikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'iburaya niko ubibona muri make cyane birashoboka ariko ariwo umugwi w'abana batoya wa ajax d'amsterdam ni umugwi ushobora gutangaza abatari bake ni umugwi ariko barcelona ifite amahirwe menshi koko kubera ni umugwi ukomeye ni umugwi ubimenyereye murabona ko mu ihiganwa ry'iwabo warahejeje uno munsi uriko ukinira ico gikombe uriko ukinira ivyo bikombe bikurikira ugaca ugira n'abakinyi badasanzwe nka- nk'umukinyi nka Messi ni ukuvuga yuko uwo mugwi wa Barcelone ufise amahirwe atari make ku mburengerano kubera nawo nari umugwi na jewe nsanzwe nkunda murakoze yari arcade habyarimana ari montreal muri canada murumvise akunda barcelone Eh, twari ko turavuga eh, ku nkino za mbere za kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'i buraya reka turabe inkino zigira kabiri mu ndwiza uko zizogenda urakoze murakoze namwe inshuti mwese mukundi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na fasire yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federike nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyize bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza